kun torbanitti gaafa kamsaa ka dhiyaatu qophii fayyaati. laayibeeriyaan biyya afrikaa gama dhiyaa eebollaan nama kuma hedduu irraa fixe keessaa tokko biyya hiyyeettii kana gargaaruuf addunyaan horiif ogeessa fayyaa ergiteettiifi uummata gargaaruuf keeniyaa godina marsaa beetii gamasitti kanneen imalan keessaa tokko dooktar galmaa guyyooti. ogeessa damee fayyaa epidemooloojii kan jedhamu yoo ta'an ogeessota fayyaa waldaa afrikaa bakka bu'anii teessoo mootummaa laayibeeriyaa monroviyaatti ergamanii ji'a sagalii oliif uummata gargaaraa turan marii torban darbee jalqabne har'a xumurraa laayibeeriyaa gama fayyaatiin maal fakkaatti maaltu wayyaa'u malee jedhee gaaffii sooraan gaafateef akkas jedhan.
ogeessi fayyaa inni dhiqqo akka malee dhiqqo. dhukkubsallee taanaan yookaan dhukkubbiillee taanaan silaa. Barannoota warra ogeeyyii baran fayyaa alfira guddoo gartee barsiistee yuunivarsiitii wayii agartee waan barannoota fayyaa callaa barsiistu sila banattee namni hedduu hedduu hedduu mataa mataa daktarii taanaan sila barannoo sila guddoo guddoo namni hedduu barsiisu marti sila dansa. Akka hojii dhukkubbii akkana gartee biyya isummaanii danda'uu danda'u. Maan jennaan ammatti. Barannoota qabdi ammoo ni dhiqqa namni hedduu akka ni dhiqqa dhiibii kan.
Kana wayyaa'uuf mala hedduu nama nam barateef hedduu qabaachuu malte.
Nam baratee amma keenya beektaa namni hedduutti waan heeltii waan ijaartee waan barannoota fayyaa nama kan qaba. Inni gadi hatta barannoota osoo baasee hatta hojiillee hin qarreefa. Hojii hin qabuufa. Asammoo namni ni bitta.
Ka barateeyyuu.
Ka barateeyyuu dhiqqa waan keessumattuu. Dhagaa fayyaa nama kana dhiqaa dhiqanii.
Keessumattuu gaafa kan laayibeeriyaan manneen barnootaa cuftee manneen nyaataa dhugaatii cufanii waan hedduu cufaniitiin biiroolee mootummaa cufaniitiin dhukkuba kana duulan waan dhukkuba kana nan barsiisan namni walitti gadi immoo wal sodaata harka waliin fuudhanii wal bira dabranii mee maal fakkaatti yoositii isanii maal argite ufiiftuyyuu sodaachaa nama himanii mee saatii sun qaabadhu maal fakkaata keessumaa gaaf qaraafa.
Beekta beekta warri warri warri TV kun warri TV waan hedduu barsiisa. Gaafa nu keenya jirruyyuu nu warri barsiisu iskuul hidhanii mini barnoota jechuun hidhanii mana hospitaala hidhanii tokko yookaan gabaa hidhanii filachuu fidan hidhanii. Gaafa biyyi nu dhumne naanu barsiisa duumne hospitaala min afiifni kaduu hidhaa hidha qabu warri Afrikaan yuuniyoonii istaaf warra naasee ergee daktarii ergee bananii. Alaa baadhee sullee tata fuulallee gaafa bananillee asnuuta sun jira gaafasillee qarqaarsullee kee jecha fuulallee banan.
So sa'aatiin sun maal fakkaata? Sa'aatiin muddamaa sun fakkeenyaaf gaafa akka namni sossodaatan.
Akka malee akka malee hamtu akka malee hamtu maal jennaani gaafasiyyuu namni walirra ufee hatta nuun gartee nuun keenyallee kadhuun kun hin beeku sinuun sodaata hojja hojii galtuu ni nufittiita. maan jennaan ni namni biyyillee dattu maan jennaan waan nani kaan guyyu nani akka uummanni kan waliin hojjetu akka illee guyyaa kan keessa waliin beektu akka malee akka malee rakkoo rakkinni guddoo rakkinni guddoo.
Nyaata dhugaatii hoo akkamiin argata waltin seentanii namuu balbal cufatee oolee bulaa jettee namni waan keessa waliin beekanii jettee nyaata dhugaatii manuma qopheeffe.
Nyaata dhugaatii amma afummaa nani guddinanii garee loojii hoteelii jala hagaree ammoo minii ofii jala sabni ofii jala kun sagalee ofii dhaabata. Ammoo hoteelii sullee warra hoteelii sagalee dhaabati ammoo namni cuftiru fula deemtiin laaltu fula deemtiin laaltu nam nagaa fuutiin laaltu namumayyoo jira nagaa fuutee distaansi gartee waan miidhaa tokko. Irra eeggitee akkas dubbataan akka namayyuu nam kawa namumatti alaafiisoo iyyuu.
Oo agam walirra fagaattee dubbatta agam irra fagaattee dubbatta.
Waan aga gartee miidhaa tokko miidhaa tokko akkas.
Metirii tokko.
Keessuma gartee. Ministeerri tokko keessumaa hojii namni hubaatii shakkaa qabaate gartee ati ministeera tokko irraa eeggitee haasofsiisu tatta hojii koomunitii keessallee deemu.
Ahaa kanaafuu yoo nama himtullee yoo nama dubbiftullee gara metirii tokko namirraa gara taakkuu ta'uu dandeetti gara ejjata lama namirraa fagaattee nama dubbiftu. Ageejjata tokko ageejjata nama tokko irraa eeggitee dubbataanii hojii himtullee hojii himtullee tamaan waan waan wayaa kaan ofirraa qabda taa protection.
Ee taa wayaa dooktorii ofirra qabda taa homaa namatti hin dabarsa.
Ee wayaa wayaa wayaan kun wayaa kawaayida wayyummaa lafiifoo taanii miti wayaa hidhattee afaan hidhattee harki nafi kan kee tokko illee alatti hin mul'atu. Ammoo wayaa kana wajjin na akimuu jiru callaa keenyatti hojjaa fula akimii sun keessa baatee wayaa sun akka ofirra baasanii jira ofirra baafattee alaafu disinfektii hojjeta.
Ahaa dhixxeetiin yoo inni.
Ee masiin wayii kiloriin itti dhiqanii jira. Kiloriin kaarkaan dhiqatanii jira. Tamuufuu waan guddoo waan guddoo waan guddoo baratanii jiru.
Tanaafuyyuu dooktarii hedduu nami laayibeeriyaan nam xiqqaa nama barateef keessumatti nam gara akimii nam barateef dooktarii xiqqaa qabdii jette guyyaatti san nama gamii wallaan tan atam guyyaatti nama gamii wallaana baate.
Ka Eboolaa sumbeessa gaafasi nama kan fe'atanii cuuganii dhufanii. Ak diimanii hin qabin jedhin cufaa achum keessa dhawwan. Akka ammallee jara kun qabsillee hojii ammayyaa sinnaan qabu kaanii wolfi wolfi guutee faa wal injinee taphiinta kafaa galee faa waliif wal fa'aan buleere bultii digdami tokko as keessa dhoowwan. Akka nami kun ammaan tan dhukkuu kan qabaate fu baate fu laazii baate achuun keessa jettee wallaanta bultii digdami tokko. Akkasiifuu gaafasii on average nam kane nama gaa shanii keenya guyyaa mudhanii hedduu nama kudhanii. akkanatti argan guyyaatti.
Ahaa tanaafuyyuu nama shanii hagam kudhaniitiin wallaana baatu keessumatti nam dhukkub kana waan dhukkub kan fakkaate.
Gaafa dhukkubisu hin jiru gaafasi.
Gaafasi. Dooktarii jira narsii jira namu ogummaa akka akka qaba. Am gaaf laayibeeriyaa jirtu sun hojiin tan ta'e warra kan keetii epidemiologistiin warra kan keetii hojiin teessammaan adamoo yaanaa jette.
Hojiin teennaa hojjaa nama koominitii keessi yaa'ee nam dhukkub kan yookaan daliin dhukkub kana qabu barbaadu. fakkeenyaaf nam tokko irratti fakkeenyaaf nam daliin dhukkuba kana agarre am nam tokko isa irra jala qabne nami kun nama gamiitti wal arge yookaan nama gamiitti kontakti isa ta'e barbaaduu dandeenya. Fakkeenyaaf nami kun lukkuu fuudhee hospitaal lukkuu irra hojjaa fakkeenyaaf tokko dhufe wanni nu waan nu gartee wanni nu waan nu ka muummeen qabnetti as jiraa jechuu akkas nu akkasi fudhanna akka epidemiologist.
Ahaa yoo nam tokko irratti argan namni dhukkub kan qabaachuu danda'e hedduu tal jiraa jettan.
Hedduu tal jiraa inni nu ammaan tan hedduu kan barbaada hojii keenya hedduu kan barbaanne hedduu kanillee hojja tokko garee namni kun nama gamii wal wal gahee cufa tokko barbaanne aadaa agarra isaanii bultii digdamii tokko amma isolation jedhanii bultii digdamii tokko nama nama hin kennine. akka inni daliin lukkuu karaa agarsiisu kaan laala.
Akkaan akkaan gootanii iji sagallan tan hujumtaan hojjechaa baatan.
Warra warra hedduu akkaan sararri barannoo kennaaf.
Armaan duratti hojii akkanaatiif biyyi qarqaaruuf gara dhibee faa deemtee beektaa dooktar?
Armaan dura Uganda jira.
Barisu yoomii maal hojjette gaafas?
Barisuun twenty ten ganna humnamaatiif kudhanii twenty ten.
Garni shaniin dura?
Gaafas yommuu deemee fi dhukkub tokko poolii jedhamu. sunii fi waa sunii fi labsoota Uganda danda'e.
Uganda Waan agaa ji'a waan aga ji'a furii.
Ahaa ji'a furiif deemte guddatan saayyee. Gar eegii eegii sana fakkeenyaaf laftee akkanaa hojii akkana dedeemuun tun bala hedduu qabaachuu fa'aalee dandeetti egeerii waan akkanaa guddoo waan deemtuuf seeta waan akka boolaa kan fakkeenyaaf isiin deebitu waan deemtuuf seeta.
Experience duraan qabuu fi inni taa'ee hojja wanni akkasii jiraatte hojja sirkaanii hiyyaa hojja mootummaan hojja mootummaa waan akkanaa jira fi fedhan jettee. kophii jiran deema.
Dansa. Amma laftana eegi deebite amma eegi laayibeeriyaa monorooviyaa deebite gara bultii lama kee jirta. Dhukkub kan qabaachuuf qabaachuu dhabuu keessanillee silaafuu eegi biyya deebi'an eegi labsuun deebi'an uflaalanii amma uflaaluu jirti sammaan kee jirtan ammaan tan hojii deebitan amma uflaaluu jirtan.
Yoo shiriyaan hojii deebi'an jettu shiriyaan bultii digdami tokko warra kan keesseente warra kan keessaa gardibii hojii kun deebitu self observation jedhamu diiramsuuf kaatee temperature gartee eegunaaf kan keeti dhiiramchuuf temperature filaaltee deemni fayyataan dhiibbina cufuuf filaaltuuf bultii digdami tokko keessatti akkasii waan daliin gartee nama beela qabuun garsiisu. Kan ofirra laaluuf bultii digdami tokko hojiitiin deebitu warreen kan kee jirtaa jechuudha.
Achiin duratti hojii deebite.
Achiin duratti hojii deebite ammoo keenyatti self quarantine jedhamu minimum kan keessatti filaalte malee achi amma akka laf dhibiifas geessanii fila tokko fidhan waliin. labban sun wani dan sun ji wutar kenya aha dan saman achiin duubatti ammoo marsaa beetii deebite hojii tan ta'e deebita akkasuma mariteen fixaa yaa'uu jirra dooktar galma mee jireenyi laayibeeriyaa maal fakkaataa iyyuu gara keennaa takka maal jechuu jirtu horsiise bulaa jira warra obruu jira warra horii jira jireenyi warra kanaa maal fakkaataa.
ee jireenyi warra kanaa kun akka jireenyi gara keenyatiin gargaaru maal jennaani warri kun obrullee akkasiin qotu hojjaa kan guddatte dikko dikko waan akka muceelee akkasii abuurrata malee looni akka gartee jalaftee fardeetee nama agartaa dharraa loon argaani argailaas Harka ilaafidhaa qaamaan jennaani loonii ta'ee gaala wanni akkasii ati jirtu.
Hin qaban.
Sulaa takkee takkee takkee nam takkee takkee jirtu. Akkasii waan akkasii qaba.
Maaliin bulan?
Qurxummuuma qurxummuunfa nyaata waanum gartee bishaan keessaa waanuma akkana hir'isan malee akka jarkeennaa aananii looni aananii foon irratti hidhaman kaan irratti hidhamanii waan warra guddin alaa fidaniif alaa alaa alaa dhuftiif wanni sagalee akka aananiillee.
Alaa dhufan.
Waan waan hedduu gumii gartee hookaan beeksa hookaan hookaan lubbuu. Waan hedduu gumii wanni nama waan akkana kan cufaa alaa gartee Ateessi jirti dirham jirtati.
Ani sitti warra jira capital city Monrovia.
Monrovia jirta.
Eh biyya lafi importation importation ala importation importing jecha.
Tanaaf lafiyyeetti tanaaf akkan addunyaallee gargaarsatti baafatti Dooktar Galmu Guyyoo baga Keeniyaa dhufteetin atillee galteetin biyyi qarqaartee addunyaa waliin deemteetin matii baga qarqaartee baga gufillee nagaan jala galte amma yoo galtallee karaa nagaa galee baga hojii deemteefillee milkiin fixattee.
Akkasuma yaa buleetii ati galata qabdee galatuma.